in Radio Iswidia Amerik. ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi uyu munsi kwa gatatu itariki indwi z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi muri kumwe na fideli niyo ngabo bari bambaye sivile usibye umupolisi umwe wari utwaye iyo modoka ya pikapu zino za vigo yari yambaye imyenda ya polisi yambaye n'inyenyeri ebyiri nageze kuri sitasiyo za polisi hafi ya zose ziri mu mujyi wa kigali nabuze umuntu abo ni abanyagihugu bo mu rwanda bavuga ku bwicanyi ndengerabutungane no kuzimangana kw'abantu bigenda biribonekeza mu gisagara ca kigali iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigarukako mu kanya kari imbere reka yamara dutangurire ku makuru avuga hirya no hino tugiye kurushikirizwa na mugenzi wacu rosine uramutse neza rosine
mwaramutse fidele mwaramutse namwe mwese muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika aho muherereye hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi reka tuyahereye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo aho umutegetsi mukuru w'ishami ryita hagati y'akazina muntu mu ishyirahamwe mpuzamakungu news aid rad al hussein yatangaje kuri wa kabiri ko arindiriye mu kiringo cy'iminsi ibiri iri imbere uruhara rwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo ku bijyanye n'amatohoza ku bwicanyi bubera mu ntara ya kasayi yagabishije ko hashobora kuba amatohoza akozwe n'amakungu zaid yasabye, yasabye kuva mu kwezi kwa gatatu ishingwa ry'umugwi ujejwe amatohoza ku rwego rwa onu mu bijyanye n'agaterakazina muntu ku bwicanyi bwabaye muri kongo inyuma y'aho hatorewe ibinogo byahambwemo abantu benshi yamara zaid amenyesha ko yemera leta ya kongo mu gihe amashyirahamwe ategamiye leta yasabye mu ndwi iheze amatohoza mpuzamakungu ku bwicanyi bwakozwe kuva mu kwezi kw'icyenda mu ntara ya kasayi igice cyo hagati mu gihugu byongeye leta zunze ubumwe za amerika yarasabye ku munsi wa mbere ko niyoshyiraho umugwi ujejwe gukora amatohoza kwigandagurwa ry'abahinga babiri ba onu ryabaye mu kwezi kwa gatatu abahinga bakaba bariko bakora amatohoza ku binogo byahambwemwo abantu benshi aho muri kongo ubutunzi bw'igihugu cya afurika y'epfo bwaragabanutse ku rugezo rutari rwitezwe aho bwashyitse ku biharuro bingana n'ubusa n'ibice indwi ku ijana mu kiringo cy'amezi ane ya mbere y'uyu mwaka ibyo byatangajwe na leta mu biharuro yasohoye kuri uyu wa kabiri aho ivuga ko ubutunzi bugeramiwe ku nshuro ya mbere kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda byitezwe ko ibyo biharuro byerekana kandi urugero rw'ubushomeri ruri hejuru cyane ku rugezo rutari bwabeho mu kiringo cy'imyaka cumi n'ine iheze ibyo bigaramira kurushiriza perezida jacob zuma ariko aragerageza kuguma mu mabanga yiwe yo kuyobora afurika y'epfo mu gihe yagirizwa ibibazo bitari bike mu gihugu mwamenya ko ifaranga rya afurika y'epfo rand ryatakaje rimwe kimwe n'ibice bitatu ku ijana by'agaciro karyo umuntu arigereranyije n'idolari inyuma y'aho bitangarijwe ko ubutunzi bw'igihugu bwinjiye mu bibazo bikomeye umugambwe ukomeye utavuga rumwe na leta democratic alliance wagiriza umugambwe uri ku butegetsi african national congress ko ari wo watumye ubutunzi busubira inyuma perezida donald trump wa leta zunze ubumwe za amerika yatangaje kuri uyu wa kabiri ku bijyanye n'ibihugu byo mu karere k'abarabu biriko biritandukanya n'ibindi biregwa kuba bishigikiye iterabwoba perezida trump avuga ko yashimye urugendo aheruka gukora mu gihugu cya arabia saudite aho yagiranye umubonano n'abarongozi b'ibihugu by'abayisilamu bishika kuri mirongo itanu mu butumwa yacishije ku rubuga rwa twitter perezida trump yatangaje ko muri iyo nama abo, abo barongozi biyemeje ko bagiye guhasha iterabwoba bibicishije amafaranga ku bwa perezida trump ngo iyo ntambwe ishobora kuba ari intango yo gutuza iterabwoba ni mu gihe igihugu cya qatar giherutse gusohorerwa ibihano by'ubutunzi n'ibihugu by'abarabu kivuga ko cyarenganijwe kandi ko izo mpari zavutse zitagira aho zifatiye abashinga amateka hano muri leta z'ubumwe za amerika bamenyesha ko bafise amatsiko ku bizoshikirizwa na james comey aheruka gukomborwa amabanga yo kurongora ikigo fbi kijejwe gukora amatohoza ku vyaha komi yitezwe mu nama nshingamateka kuri uyu wa kane aho azoba aramutse ashikiriza ibyo azi ku bijyanye n'imigenderanire y'uburusiya n'umugwi wari ujejwe gufasha perezida donald trump mu myamamazo yabaye mu mwaka uheze tim kane umukenguzamateka w'umudemokrate avuga ko icyo gikorwa kijyanye n'amatohoza yo guhemuka gushobora kuba kwarabaye gusuma urusaku hamwe no kubangamira ubutungane mu gikorwa cyabwo kane avuga kandi ko ari byangombwa ko batahura neza ibyabaye kuri wa gatatu abategetsi mu bisata bijejwe gukora amatohoza no mu by'ubutungane baza kuba nabo nyine bariko barishura ku bibazo bijanye n'itegeko ryerekeye kwegeranya amakuru aturutse hanze ya amerika abashingamateka bakaza kubaza kandi ku bijanye n'urwandiko rwatanzwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu rusigura imvo zatumye james comey akomborwa amabanga yiwe mu byatangajwe na perezida trump ku ikomborwa rya comey nuko ngo atarashoboye amabanga yari ajejwe ibihugu vya buraya vyatangaje ko vyifatikanije n'igihugu c'ubwongereza mu kurwanya iterabwoba ivyo vyashikirijwe n'umukuru w'inama y'ibihugu vya buraya donald tusk inyuma y'ibitero vyabaye ku munsi wa gatandatu ni mu gihe imigenderanire y'ubwongereza n'ibindi bihugu vya buraya ishobora guhinduka bivuye ko ubwongereza buriko burava muri iryo shirahamwe andrew duff yahoze ari umushingamateka mu ishyirahamwe ry'ibihugu bya buraya avuga ko ibitero biherutse gukorwa mu bwongereza bizokwisungwa cyane mu bijyanye n'umutekano mu biganiro bizoba ku gusohoka k'ubwongereza muri iryo shyirahamwe abahinga mu by'umutekano mu gihugu cy'ubwongereza baragabishije ku kamaro k'imigenderanire mu by'umutekano yamara muri ibyo biganiro nta bibazo by'umutekano bizokwihwezwa
urakoze rozine ku makuru wejeje kudushikiriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc ni umwanya w'amakuru yo mu karere tuyahere mu burundi aho imigenderanire hagati ya leta y'uburundi n'ubumwe bwa buraya ibandanya kunyuka uburundi bwemeza ko bwaronse inzandiko zerekana ko ubumwe bw'i buraya bwagize uruhara mu ihungabanywa ry'umutekano no kugerageza gutembagaza ubutegetsi ubuserukizi bw'ubumwe bwa buraya gushika ubu ntacyo buravuga kuri ivyo vyagirizo ibindi kuri iyi nkuru twumvirize eroge wirikaneza mu itangazo rya leta ryasomwe kuri radiyo na televiziyo by'igihugu umuvugizi wa leta philippe nzobona aribasigura ko leta y'uburundi yabonye inzandiko zinyuranwa mu binyamakuru no ku buhinga bwa none zerekana uruhara rw'ubumwe bwa buraya mu guhungabanya umutekano mu burundi no gushaka gutembagaza inzego zitorewe n'abenegihugu umuvugizi wa leta yemeza ko n'aho amatohoza atarahera ayo makuru asa n'aho inzego z'igihugu zari zisanzwe zifise ku ruhara rw'ibihugu by'ubumwe bwa buraya mu njyane za politike ziri mu burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu inkuru ziri mu nzo mpapuro zirashira habona ibintu n'inyifato bikomeye cyane byakozwe n'ibiro biserukira ishyirahamwe igihugu bya buraya aha mu burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane imbere y'imigumuko no gushaka gutembagaza ubutegetsi byabaye muri rusama umwaka wa bibiri na cumi na gatanu haravugwamwo ido n'ido ry'ingene ishyirahamwe ry'ibihugu bya buraya ryagiye riraho amafaranga abarundi bamwe bamwe canke bakayacisha mu mashirahamwe yabo nabo leta ikaba yasanze ari muri ba bandi bari ku isonga bateye uruhagarara mu gihugu muri iki gihe bariko bararondegwa n'imitahe mpuzamakungu yasohowe n'ubutungane bw'u Burundi izo nkuru zagiye ahabona zije ziyongera ku zindi nkuru leta yari isanganywe igitohoza ziri mu zatumye leta yerekana amakungu impungenge n'amakenga ifise ajanye n'uko hari inyungu zo hanze y'u Burundi zoba ziri inyuma y'abahungabanya umutekano n'amahoro mu Burundi cane cane mu bashatse kuburizamwo umugambi w'amatora wo mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu turetse ko ayo matora yahavuye abo umugambi uri ku butegetsi sendedef de dukayatsinda abatavuganwa n'ubutegetsi bayisokoyemwo izi nyandiko zigiye habona muri kino gihe leta ibona ko zije kuyifasha muri imwe yari isanzwe ivuga ko izi izo nyandiko rero zagiye habona zije zerekana neza yuko atari imbeshere shira mu gihugu vya buraya vyamye birota guhindura inzego zitorewe n'abenegihugu kugira terekeho inzego z'ivyaduka bishiriyeho aho yiwereje iyo nyandiko leta y'uburundi igiye yajijuka iranaronka n'inyinshi y'ibibazo yahora yibaza iperereza byo kumenya impamvu zaba zatumye ishyirahamwe ry'ibihugu bya buraya biguma bitera igitutu leta y'u Burundi n'igituma ingingo zose ziza zirafata mu kanigo abarundi n'u Burundi ryama ari ryo rija ku isonga mu kuzisaba no kuzishigikira imbere y'amakungu gusozera leta y'u Burundi ikaba isubiye kwerekana impungenge ifise kuri izo nyandiko zaraye zigiye ahagaragara ikaba igiye kuzitondera izicarire neza bikomeye kugira ngo irabe isano ibirimwo byo bifatanije n'ingingo z'agahotoro zagiye zirafatirwa Burundi hanyuma hageze leta y'u Burundi kazoshira habona ikizoba yashitse ko janye n'ibiri muri izi nyandiko gushika ubu ibi vyagirije ntacu ubumwe bwa buraya buraya bivuga ko ibiro bijejwe kumenyesha amakuru mu buserukizi bw'ubumwe bwa buraya bujumbura vyabwijwe rya amerika ko varufam veta atwara ubwo buserukizi ataco bivuga ko ahubwo twaronderera ku muvugizi w'ubumwe bwa buraya catherine way i brussels no ku rubuga rwa twitter uwo mugabo aturuka mu budagi yahora akunda kuhavugira ariko ntacarashikiriza ico bikora bimwe mu vy'ubumwe bwa buraya bugaya mu gihugu veta yabivugiye mu munsi mukuru wahariwe uwo muryango hari ku itariki ya cenda ukwezi kwa gatanu uyu mwaka Soyons clairs, la situation au Burundi n'est pas encore, ne s'est pas encore normalisée depuis les événements de, de 2015. La sécurité qui est revenue.
hagira ati ntitubeshanye ibintu ntibirasubira mu buryo kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu umutekano naho wagarutse ntushemeye ihonyangwa ry'agateka kazina muntu abantu banyuruzwa n'ababarizwa igufa babandanya kuvugwa ubwisanzure bw'abanyepolitike itangazamakuru n'amashyirahamwe yigenga bwasubiye inyuma cyane nicyo gituma ibiganiro bihuza abarundi bidakumira bitunganywa ari ngombwa uwahoze arongoye tanzania william mukapa akwiye gushyigikirwa bidasanzwe ari munsi y'uburongozi bwa perezida w'ubuganda imigwi itandukanye nayo ikaja mu biganiro atakirinze gusaba Il est essentiel que toutes les parties prenantes démontrent leur volonté politique de participer sans précondition.
imigenderanire hagati y'uburundi n'ubumwe bwa buraya yatanguye kunyuka rwose mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ku itariki ya cumi na kane ukwezi kwa gatatu uwo mwaka ubumwe bwa buraya bwafashe ingingo yo kudasubira gucisha muri leta amafaranga bufashisha uburundi ibihugu bigize uwo muryango vyavuze ko utwigoro twose leta yagize mu bijanye no gukomeza demokarasi no kugwanya kutubahiriza kiremwa muntu tudahagije ariko rero ibihugu bihurikiye mu muryango wa sepe bigizwe n'umugabane wa afurika amazinga ya karayibe na pasifike vyasavye ko ibihano vyafatiwe uburundi vyohagarara ibitumvikanwako bikaganirwa ari navyo leta yifuza eroje wurikaneza bujumbura ijwi rya amerika turagushimiye eloge ijwi rya amerika ryagerageje kuvugana n'abarundi bavugwa muri izo nyandiko ko ari bo bakoranye n'umuryango w'ubumwe bw'uburaya ariko ntitwashobora kubona uwogira icyo abivuga ko mu biganiro byacu bitaha twizera ko bazoboneka tukabaha umwanya wo kwisobanura mubandanya kumviriza ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri radiyo ijwi rya amerika i washington dc sentare nkuru y'umuryango wa afurika buseruko yaraburanishije urubanza ejo ku munsi wa kabiri rwagirizwamwo leta y'uburundi rwerekeye amakamyo atanu y'ibifungurwa yafashwe n'uburundi ku mupaka bigira vyinjire mu rwanda hanyuma ivyo bifungurwa bica bihabwa ubushikiranganji bwo gufatana mu nda bene ivyo bidandazwa barimwo abanyarwanda n'abaganda bavuga ko banyazwe ababuranira uburundi bo bavuga ko bishobora kuba vyari bigiye kugaburira abansi ibindi kuri iyi nkuru twumvirize umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika pierre claver niyo nkuru ari arusha igihe imodokari z'amakamyo zitanu zuzuye amatoni arenga mirongo umunani y'ibidandazwa by'ibifungurwa zafatwa n'igipolisi cy'u Burundi hari mu kwezi kw'indwi umwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu zafatiwe mu ntara ya ngozi ku kanyaru ku mupaka w'uburundi n'u rwanda ivyo bifungurwa vyari bigizwe n'amatoni mirongo ibiri n'atanu y'imyumbati imifuko irenga amajana abiri y'ibiharage hamwe n'amatoni arenga mirongo itanu y'ibigori bene vyo baciye bashima kwitura sentare nkuru y'umuryango wa afurika y'ubuseruko mu kwezi kw'icenda k'umwaka uheze kugira ngo ibatunganirize abo badandaza bagizwe n'abarundi abanyarwanda hamwe n'abo mu gihugu c'ubuganda kuri uyu wa kabiri aho urwo rubanza rwaburanishwa mu ntara y'icese ababuranira abo badandaza babwiye sentare ko banyazwe utwabo hahonyanzwe amategeko agenga umuryango wa afurika y'ubuseruko atanga uburenganzira bwo kwishyira no kwizana kw'abantu n'ibintu bavuze ko ivyo bidandazwa vyari bivuye mu gihugu ca tanzania bigana mu gihugu c'ubuganda ariko bibanje guca mu burundi no mu rwanda metre diodone bashirayishize umwe mu bababuranira atangazwa n'uko ivyo bidandazwa vyahavuye bihabwa ubushikiranganji bwo gufatana mu nda maze nabwo bukabifashisha abakene amategeko y'uburundi arubahiriza utuntu tw'umuntu amasezerano burundi bwateye ko umukono ashyiraho umuryango wa afurika y'ubuseruko nayo naravuga yuko abantu bafise uburenganzira bwo guhanahana ibidandazwa buho urumva babifashe ku nguvu barabitwara barabipakurura babigaburira abantu babo bene ibintu basigara bifumbereje tugasaba yuko iyo ngendo ihashwa maze eh, bene ibintu bagaheza bakaronka inshumbusho ku ruhande rwa leta y'u Burundi uyiburanira Maître Kayobera Nestor wewe avuga ko ivyo bifungurwa vyafashwe kuko vyari bigiye kugaburira umwansi mu gihugu c'u Rwanda Kayobera yemeza ko arico gituma vyaciye bigaburirwa abanyagihugu b'abarundi hariho abantu ba- biboneka ko baravuye kurangura ibintu bavuga ko bavuye kurangura ibintu muri tanzania ingara Ah, hanyuma berekana ko babitwaye mu bugande eh, baciye mu nzira ya kobero kirundo kigali na kampala ariko eh, abajejwe umutekano abajejwe intwaro bo mu- bo muri ngozi bacayibone babifatira eh, kanyaru kanyaruho hanyuma rero hari umugambi wa leta Ya- leta yamaze gufata yuko ata bintu bene ivyo bijabuka cyane cyane bijabuka bija mu karere kanaka ico bituma vyafashwe hanyuma bifashwe ibifungwa vyose bifashwe bibigori ibimyumbati ibiharage n'ibindi uwo- uwo- basigaye bajana n'ibindi n'amafaranga basigaye batwara ivyari birimwo nk'uko biga- vyama bigenda Eh, ubushikiranganji bujejwe agatekazina muntu bwarabihaye abanyagihugu bashonje ko cane cane usa- uravye iyo vyari bigiye utaramenya vy'ukuri uwo vyari bigiye kugaburira uwaburanira leta avuga ko yabonye mu bashingwamanza bahanganye mu nta y'icese umwe mu bakurikiranwa n'ubutungane bw'u Burundi kubera imyiyerekano yabaye kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu nivyaba nkenerwa kayobera yabwije ijwi ry'amerika ko azobishikiriza sentare Eh, hariho twabonye nitwasubira inyuma turaza kubaza neza uko bigenda hanyuma dusanze ko bigenda sena yatubwiye yuko dushaka kuyandikira tukavuga yuko- uko bimeze hanyuma turabe neza yuko mu bi- mu baje kuburana nitwasanga harimwo abatabifise ububasha tuzo- tuzobikora kuko amateka abiturekurira uwo nawe si uwundi ni metere diodone bashirayishize ubabona ko ari urwitwazo rudashobora kubuza ku rubanza rutera imbere ibyo byo gukurikiranwa n'ubutungane n'ibintu atawubifatiye Eh, baragerageje kudufuta i Burundi ariko tuja twaremerewe mu kindi gihugu cyo muri Afurika y'ubuseruko nk'umucamanza arekuriwe kuburana imbere ya sentare ntahinyuzwa umushingwamanza wese arekuriwe kuburana imbere ya sentare ntahinyuzwa y'igihugu kimwe eh, mu bihugu bya afurika y'ubuseruko aba afise uburenganzira bwo kuburana imbere y'isentare Eh, kira noneho naho ntoba ndahari tubikorana n'izindi kabine zitandukanye zo muri kenya ariko nta na kimwe mbona eh, gishobora kumbuza kubandanya uru rubanza sentare y'umuryango wa afurika y'ubuseruko nta ngingo yafashe kuko ryari rya mbere urwo rubanza rwumvirizwa ababuranyi bose bahawe akaryo ko kurondera n'ibindi vyemezo kugira ngo ruzosubire kuburanishwa mu kwezi k'umunani k'uyu mwaka pye clavier niyo nkuru yarusha ku bw'ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu rwanda imwe mu miryango yabuze abayo mu mpera z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka mu gisagara cya kigali yabwiye ijwi ry'amerika ko ifise impungenge zikomeye ko bashobora kuba batakiriho iyo miryango ivuga ko banyurujwe n'abantu bavuga ko ari abo mu nzego z'igipolisi bahangayishijwe n'imfu zitumvikana ziba mu bihe bitandukanye zigenda ziragaragara i kigali ubuvugizi bw'igipolisi bwo busaba ababuze ababo gutanga ikirego bakarondegwa umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika eric bagira ubusa yagendeye imwe muri iyo miryango ku itariki ya makumyabiri na gatatu z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka nibwo madame marie adeline bahati utuye mu murenge wa kimisagara ukorera ibikorwa by'ubucuruzi buciriritse mu kagari ka cyahafi mu murenge wa gitega i nyarugenge mu mujyi wa kigali avuga ko yabuze umugabo we witwa francois bavugirije ababibonye bemeza ko hari mu masaa moya za nimugoroba ubwo bavugirije uzwi ku izina rya papa jimmy yari arimo ateka capati mu cyahafi imodoka yo mu bwoko bwa pikapu irimo abagabo babiri bari bambaye imyenda ya gisivire n'undi wari mu mpuzankano ya polisi baje bahagarara imbere y'aho bavugirije akorera baramuhamagara baramutwara icyo gihe hari umunyamakuru utuye muri ako gace wabonye uko byagenze bari bambaye sivire usibye umupolisi umwe wari utwaye iyo modoka ya pikapu zino za vigo yari yambaye imyenda ya polisi yambaye n'inyenyeri ebyiri bafashe papa jimmy bamwinjiza muri ya modoka telefone ye bahita bayizimya nanjye barampamagaye ngo ninze ntindamo gatoya mu gutindamo gatoya haza aba- abasore babiri umwe amfata mu mu mukaba undi afata mu mukaba wo hirya banjyana nk'igisambo baragenda banyinjiza muri ya modoka kuva ubwo umugore wabavugirije ariwe bahati yabwiye ijwi rya amerika ko yabarije muri sitasiyo za polisi zishoboka mu mujyi wa kigali ashaka umugabo waraheba kuri makumyabiri na kane nageze kuri sitasiyo za polisi hafi ya zose ziri mu mujyi wa kigali nabuze umuntu ahantu banyohereje nkahajya ntibanyakire n'ahitwa kwa gacinya barambwira ngo ntabwo aha ngaha abantu umupolisi wari uhari ufite ubukana bwinshi aratubwira ati mugende munzanire nimero z'uwo muntu n'amazina ye tubona ni ibintu bitoroshye turavuga ati reka tugende uwo munsi twasubiye gushakira ahitwa kwa kabuga ku muhima ku muhima cyakozeho umupolisi kazi twahasanze aratwakira atubwira ati hano nta bantu bahafungirwa rwose mujyi gikondo twageze igikondo hari ku wa kane igikondo batubwira ngo ntibishoboka ngo nta muntu uhasurwa ku wa kane bati ni ku wa gatanu ubwo byaranshanze ndicara mbura icyo nkora cyakoze nyuma yaho nashoboye guhamagara ushinzwe polisi arambwira ngo ngo arabikurikirana ngo kindi ngo ntange ikirego abantu bivuga ko batwaye bavugirije ngo bamutwaye yambaye itaburiya akoresha muri capati imodoka yo mu bwoko bwa pikapu ifite purake rac magana atatu na cumi n'umunani x bivugwa ko ariyo bamutwayemo kandi ko beretse umunyamakuru ibyangombwa byabo bigaragara ko ari abapolisi mu ishami ry'ubugenzacyaha banyeretse amakarita y'akazi mbona hariho ko ari abapolisi ariko munsi y'ifoto yabo hari handitseho siyayiti si uyu muryango wabavugirije utakamba kubura umuntu wabo gusa mu cya hafi umukecuru domina mukankusi uri mu kigero cy'imyaka hejuru ya mirongo itandatu avuga ko ku itariki ya makumyabiri na gatandatu z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka naho abantu babiri baje iwe mu rugo saa mbiri zo mu gitondo bamutwara umusaza bavuga ko ari abapolisi bakeneye kugira ibyo bamubaza uyu muryango wa siliveri ndamya ubuhake nawo wabwiye ijwi rya amerika ko wanyuze mu masitasiyo ya polisi mu mujyi wa kigali uramubura nabo bavuga ko umuntu wabo bamutwariye muri toyota pikapu ya purake rac ijana na mirongo ine na karindwi v umukecuru we mukankusi arashavuye kandi arasa n'uwataye icyizere ko umuntu we yaba akiriho ndababaye cyane kubera ko nabuze umuntu wanjye kandi nkamubura ari umurwayi kandi nkabigeza mu nzego zose singira igisubizo mbona mfite agahinda kenshi mu mutima naba n'iyo umuntu yapfa ukamuhamba none si ubu koko wowe urabona ibi turimwo umuntu wawe ukabura irengero nk'ubu natanga amahirwe y'uko yaba ariho muri aka gace ka cya hafi kavugwamo ishimutwa rya hato na hato kuri uyu wa mbere nibwo katoraguwemo umurambo w'umusore wajugunywe muri ruhurura y'amazi abagize umuryango w'uwo wapfuye babwiye ibitangazamakuru by'imbere mu gihugu ko yari amaze iminsi afungiwe igikondo kwa kabuga bamusura bisanzwe ariko kuwa gatanu w'icyumweru gishize hari ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa gatandatu bagiye kumusura baramubura bababwira ko yafunguwe baza gutungurwa no kubona umurambo we ku bari gushakisha babona bo rero ni impungenge zikomeye biduteye impungenge bitewe n'uko nyuma y'uko abura hari abandi bantu benshi bari kugenda babura bakaburirwa irengero nk'ubwo hari umusore wakundaga kuza kunywera icyayi hano ni umugabo uretse ko urugo rwe ruba ikibungo ariko yari atuye inaha nawe bambwiye ko yabuze we yabuze mbere ye ariko wa gatanu nyuma yaho hari undi musaza duturanye nawe wakoze igisirikare nawe yarabuze umuryango we ntuzi ahantu ari nyuma yaho ku bukeye bwaho mbona umuntu muri borudire wapfuye umuryango we uvuga ko yari yarabuze nawe barangije babona intumbi ubwo rero nanjye nahise ngira impungenge ndavuga ni niba ari leta yamufashe akaba afite icyaha yakoze ntibakigaragaze bamufungire ku mugaragaro yaba bavugirije na ndamya ubuhake imiryango yabo imaze ibyumweru bibiri idaca iryera ababazi bakomeje kuvuga ko ibura ryabo ari amayobera gusa bahurira ku cyita rusange ko bombi bakozeho igisirikare mu bihe bitandukanye kandi bakakivamo buhoro tuvugana n'umuvugizi w'igipolisi cy'u rwanda acp teos badege yatangarije ijwi rya amerika ko abataka ko babuze ababo yabashatse mu bitabo by'abashakisha ababo ntiyababona akavuga ko bakwihutira gutanga ibirego kugira ngo babashe kubashakisha niba koko barabuze gusa imiryango yavuganye n'ijwi rya amerika yemeza ko yagaragaje ibibazo byayo bwarakeye njya hano haruguru kuri sitasiyo ya polisi ya nyarugenge kubaza nyine niba ariho wenda baba bamuzanye ntanga amazina ye bareba mu gitabo cy'abantu baba bazanye basanga ntawe urimo barambwira bati niba hano ntawe uhari wajya hakurya kacyiru kuri cid ko hari igihe abahazana iyo bafite ibibazo bitandukanye njyayo naho bareba mu gitabo basanga nta mazina ye arimo ariko umupolisi ubanza ari nka superintendenti kuko afite igihanga yarambajije ati se bakweretse amakarita yabo ndababwira ntibanyeretse amakarita mbona ni amakarita ya polisi ariko hasi hari handitseho cid we arambwira ngo muri dipatimenti ya, ya cid nta makarita bafite yanditseho cid ati ashobora kuba ari abantu biyitirira inzego za polisi bashobora kuba baramushimuse mu bihe bitandukanye imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu irimo human rights watch ifite icyicaro cyayo muri amerika ikunze gushinja ubutegetsi bw'u rwanda guhonyora uburenganzira bwa muntu buzimiza bamwe mu baturage babwo ibirego ubutegetsi bukunze kwamaganira kure eha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali radiyo ijwi rya amerika i washington dc uyu ni umwanya w'ikiganiro amerikana kivuga ku byaranze amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mushikirizwa na thomas kamirindi
ubucakara bw'abirabura bwatangiye muri leta zunze ubumwe za amerika mu gihumbi magana atandatu na cumi n'icyenda bwahaciwe burundu n'ivugurura ry'itegeko nshinga mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu na gatanu bwamaze rero imyaka magana abiri na mirongo ine n'itandatu urugamba rwanyuze mu nzira nyinshi abantu benshi bakoresheje inzira z'amahoro ariko uwitwa john brown we yabonaga iby'izo nzira z'amahoro ari ibigambo gusa kuri we icyari gikwiye ni ingufu akarwana john brown yari umuzungu yavukiye mu mujyi wa torrington muri leta ya connecticut mu majyepfo y'uburasirazuba bwa leta zunze ubumwe za amerika mu kwa gatanu igihumbi na magana umunani yakuriye mu muryango wanga ubucakara urunuka ubugome no kwica abacakara yabonaga byamuteye kuba icyigomeke bityo mu gihumbi magana umunani na mirongo itatu na karindwi john brown yatangaje mu ruhame ati ndahiriye imbere y'imana n'iyi mbaga ko guhera ubu ubuzima bwanjye mbweguriye burundu kurandura ubucakara nyuma yashinze imitwe yo kurwanya ubucakara imitwe yabaga igizwe n'abazungu n'abirabura batorotse ba shebuja muri aba birabura harimo umugore wabaye icyamamare harriet tubman john brown yamuhaye akazina k'akabyiniro ka general tubman uyu mutegarugori mubinyemereye twazamuganiraho ubutaha john brown n'abayoboke be bagabye ibitero bitandukanye mu ngo z'abazungu bari bafite abacakara ingabo z'igihugu nazo zabagabyeho ibitero byinshi buri gihe bagashobora kwirengera bakabyigobotora izo ntambara zose murabyumva namwe zahitanaga abantu ku itariki ya cumi na gatandatu mu kwa cumi igihumbi magana umunani na mirongo itanu n'icyenda john brown yateye ububiko bw'intwaro z'ingabo z'igihugu ahitwa harpers ferry muri leta ya west virginia mu majyepfo ya leta zunze ubumwe za amerika yari kumwe n'abayoboke be makumyabiri n'umwe bari bagizwe n'abazungu cumi na batandatu n'abirabura batanu bari mu kigero cy'imyaka y'amavuko iri hagati ya makumyabiri n'umwe na mirongo ine n'icyenda bari bafite umugambi wo gusahura imbunda ibihumbi ijana n'amasasu yazo bakaziha abacakara b'abirabura kugira ngo batangire urugamba rwo kwibohora bigaruriye ubwo bubiko agahe gato noneho abaturage babwegereye barikusanya nabo barabatera ingabo z'igihugu nazo zahuruye vuba vuba cyane ku bwinshi ziyobowe na colonel robert lee barwanye umunsi n'igice ku ruhande rw'ingabo z'igihugu n'abaturage hapfuye abantu bane hakomereka abandi icyenda naho ku ruhande rwa john brown icumi baguye mu mirwano barimo n'abahungu be babiri batanu babashije gucika naho batandatu na john brown wa karindwi ubwe wari wanakomeretse batawe muri yombi urubanza rwabo rwamaze ukwezi bose bahamwe n'ibyaha baregwaga by'ubuhotozi ubugambanyi n'ubwigomeke bakatiwe urwo gupfa maze ku itariki ya kabiri y'ukwa cumi na kabiri igihumbi magana umunani mirongo itanu n'icyenda banyongwa mu ruhame bamanitswe ku mugozi ijwi ry'amerika ikiganiro amerikana kibagezaho ibyaranze leta zunze ubumwe za amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo john brown yanyonzwe afite imyaka mirongo itanu n'icyenda y'amavuko umurage we kugera n'ubu kandi hashize imyaka ijana na mirongo itanu n'itandatu nturavugwaho rumwe nk'uko denis fry yabibwiye ijwi ry'amerika denis fry ni umuyobozi w'ikigo ndangamurage cy'igihugu cya harpers ferry hariya rero john brown yigaruriye amasaha make some believe he's a tyrant and even use the word terrorist
denis fry aragira ati hari abavuga ko john brown yari inyamaswa umuterabwoba naho abandi bemeza ko ahubwo ari intwari y'igihugu umuryango wa john brown washyinguye umurambo we mu isambu ye kuva mu gihumbi magana umunani na mirongo icyenda na gatanu leta ya new york yahashyize mu mutungo wayo bwite ihahindura ikigo ndangamateka cy'igihugu inshuti zacu ikiganiro amerika cy'uyu munsi nahagihumurije ntimujye kure ibiganiro byacu birakomeza
nshuti mwese mwari muduteze amatwi ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha aha niyo bigarukiye mwakoze kudutega amatwi ntimutangwe mu biganiro byacu bikurikira
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.